tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isaa mina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na jodiana ninahazwe ikaze mu biganiro byacu bya kino gitondo muti twabateguriye iki amakuru yacu mu kanya turahera ko yagezweho mu karere k'ibiyaga binini nk'uko vyama iminsi yose ya mungu mu gatondo inyuma y'ayo makuru turaza kubashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo kiza gukurikirwa na dusangira ijambo musangwa ikazi nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika faustin twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u rwanda muri leta ya mbere ya fpr inkotanyi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane yaraye yitavye imana yaguye buruseli mu bubirigi afise imyaka mirongo irindwi n'umunani ibindi ku vyamuranze na mugenzi wacu venuste nshimiyimana nk'uko umuryango we wabitangarije ijwi ry'amerika nyakwigendera faustin twagiramungu yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe yaruhutse akikijwe n'umuryango we faustin twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe wa mbere muri leta ya fpr inkotanyi yashyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine jean baptiste nkuriyingoma bari kumwe muri iyo leta ari minisitiri w'itangazamakuru aravuga icyo azibukira kuri twagiramungu twagira mungu nzamwibutswa n'ibintu byinshi nzamwibutswa ibiganiro byiza twagiranye ngewe umuntu wabanye nawe igihe kirekire kuko uretse umwaka twabanye muri guverinoma nagira ngo mbwire ko twahunganye tukabana inahangaha mu bubirigi tukabana muri iyo myaka yose tumaze mu bubirigi yari umuntu mwiza ugwa neza usetsa ariko rero uretse ibyo ngibyo njye ndabona iki ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kumwubikiraho ari ubutwari yagize ni umuntu wabaye intwari cyane umuntu wahereye mbere y'uko aba minisitiri w'intebe muzi ko twagira mungu ari umwe mu banyarwanda basabye ko politike y'amashyaka menshi yongera kuba mu gihugu icyo gihe twari mu ishyaka rimwe rukumbi rya ryitwaga mrnd twagira mu nguriro ari muri bantu mirongo itatu na batatu basinye basaba ko amashyaka menshi yongera kwemerwa ikindi gikomeye yabaye umwe mu bavuguruye ishyaka rya mdr icyo gihe ntibyari byoroshye kuva mu buryo abaturage bariho bavuga ko bari muri mrnd kwemera kuvuga uti ngiye ku opozisiyo ukajya mu ishyaka rya mdr ndetse icyo gihe we yari ku isonga ariwe rwose usishikaza abantu ndumva ari igikorwa gikomeye yakoze ikindi rero tutazamwibagirwaho ngira ngo ni ukuba uzi ko mu ntambara umuturage bavugaga ko aziranye n'abantu bo muri fpr cyangwa yavuganye nabo uzi ko bamufungaga mu byitso twagira mu nguwe ari perezida wa mdr yarahagurutse ajya i buruseli avugana n'inkotanyi na perezida wa fpr ndetse bagirana amasezerano arasinya aragaruka mu gihugu icyo gihe ni ikintu gikomeye cyane ndetse bamwe bumvaga yaragomba kuba yagomba gufatwa nk'umwanzi w'igihugu akaba yakwicwa cyangwa agafungwa sinzi niba icyo kintu abantu bakibuka faustin twagiramungu yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya arusha izina rye ryari ryanditse muri ayo masezerano nk'uzaba minisitiri w'intebe w'inzibacyuho noble marara wari umusirikare w'inkotanyi icyo gihe yibuka twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza abanyarwanda faustin twagiramungu ikintu gikomera cyane muri yewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu rwanda itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u rwanda babita abanyamahanga aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'abanyarwanda ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga kubita ko ari abagande ntabwo ari byo ahubwo ni abanyarwanda b'impunzi tugomba gushaka igisubizo cyahuza abanyarwanda bose muri rusange ayo ni amagambo yakoresheje mu gihe yari ari mu bubasha bwo kuyobora ishyaka yayoboraga yabigiriyemo ibibazo byinshi cyane leta yariho icyo gihe nayo iramubangamira ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba abanyarwanda igihe na ndi umunyarwanda yari itarabaho iyi ngiyi leta y'uyu munsi ivuga faustin tugeramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu rwanda yakunze kumvikana mu kiganiro imvo n'imvano kuri bbc kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u rwanda ari yusufu mugenzi baganiriye aramwibuka nk'umunyakuri venusi mu biganiro njye nakoranye n'abanyapolitiki b'u rwanda navuga ko twagira mungu yari umugabo uvugisha ukuri waharaniye ukuri kugeza yitabye imana ni umuntu uhagaze ku kuri ndibuka umunsi arira turi mu kiganiro arizwa n'abantu be bishwe muri jenoside faustin yatakaje abantu barenga mirongo ine azira bazize imikorere ye yo kuvugisha ukuri kuko atumvikanaga icyo gihe na leta yari ihari ariko icyo yashakaga ni demokarasi ni nacyo aharaniraga kandi leta by'imana aharanira demokarasi yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u rwanda nk'intwari nk'umuntu w'abandi bavuga ngo ntabwo apfa n'ijambo kuko ikintu yemeraga ko ari ukuri twagira mungu ntabwo yashoboraga guhinduka na gato faustin twagiramungu wavukiye muri komine gishoma mu cyahoze ari perefegitura ya cyangugu yabaye mu babyukije ishyaka mdr mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe arariyobora kugeza avuye mu rwanda muri mirongo cyenda n'itanu atabarutse yayoboraga ishyaka rwandan dream initiative ritavuga rumwe na leta y'u rwanda rikorera mu buhungiro ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'umwaka umwe umupaka wa nemba gasenyi uhuza u rwanda n'uburundi upfunguye ababa mu micungararo yawo bavuga ko utaremererwa gusubira guhanahana ibidandazwa nk'uko byahoze imbere ya bibiri na cumi na gatanu imipaka itarugarwa bivuye ku cuka kibi hagati y'u rwanda n'uburundi ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru asumta kaboyi ari kigali mu rwanda uyu mupaka uherereye mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka bugesera ni mu birometero bisaga mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa kigali uyu mupaka wafunguwe mu kwezi kwa cumi umwaka ushize kugeza ubu abawunyuramo bemeza ko ubuhahirane butarasubira mu buryo nk'uko byahoze mbere y'uko ufungwa ukigera kuri uyu mupaka ubona imirongo ku idirishya ry'abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi bareba niba ibyangombwa by'abifuza kwambuka byuzuye abinjira bose berekana ibyangombwa by'inzira bizwi nka pasiporo ababishinzwe bakabanza gusuzuma niba byuzuye bakabareka bagatambuka abakorera ku mupaka wa nemba babwiye ijwi rya amerika ko abagenzi bagera kuri magana arindwi aribo bambuka uyu mupaka ku munsi bajya cyangwa bava mu burundi gusa aba bayobozi bavuga ko muri ibi bihe bisatira impera z'umwaka abambuka uyu mupaka biyongereye ubu bakaba bagera ku gihumbi mu mwanya namaze ku mupaka nabonye abagenda biganje mu bakiri bato cyane cyane urubyiruko uru rujya n'uruza ruje nyuma y'imyaka igera kuri irindwi ubutegetsi bw'uburundi butumvikana n'ubw'u rwanda aho abategetsi b'uburundi bashinjaga bw'u rwanda gushyigikira abagerageje guhirika ubutegetsi bw'uburundi muri bibiri na cumi na gatanu u rwanda rwakomeje kugaragaza ko nta ruhare rwagize muri ibi bikorwa kugeza abaturage baganiye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko bifuza ko bajya basabwa ibyangombwa nk'ibyo batangaga mbere aba baturage bavuganye n'ijwi rya amerika basobanura ko abaturiye hafi y'umupaka mbere basabwaga kwambuka bakoresheje irangamuntu ariko ubu bose basabwa kuba bafite pasiporo ibintu bemeza ko bibagoye korohejwe hagashyirwaho uburyo bw'irangamuntu nk'uko tujya i buganda byaba byiza kurushaho kuko rese pase cyangwa se pasiporo bigurwa amafaranga menshi amafaranga ya, ya pasiporo cyangwa amafaranga ya resepase hari bamwe batayafite kandi yari afite umuryango hariya yari afite akabizinesi yari gukora hariya
ubuzima nyine buba bugenda gake gake bitewe n'uko batadukomora ngo tuze tugenda ku bujeto bisanzwe nk'uko byahozeho kera bagaragara ko urujya n'uruza rwagabanutse abaturage kandi bagaragaza ko nubwo bemerewe kongera gusurana hagati y'ibihugu byombi bagifite ikibazo cy'uko batarabasha guhahirana nk'uko byahoze ubu twarashomereye nta kintu turiho rwose mudukorera ubuvugizi twongera guhahirana nk'ibisanzwe ukuntu ku mupaka biteye muri ino minsi ni ukuvuga ngo nta bicuruzwa bigomba kuva i Burundi bizinaha mu Rwanda twe abaturage tugire ubwisanzure bwo kuba twajyayo mu yindi mirenge yegeranye n'umupaka w'u Burundi ko abaturage babwijwe irya Amerika ko bataramenya niba n'imipaka yarafunguwe nta Burundi nta bajyayo magingo aya ntabwo duhahirana gufunga imipaka nta nubwo tuzi ko inaha bayifunguye mbere twaragenderanaga nta kibazo cyari gihari ariko imipaka ifungiwe ntabwo tukikunda kugenda ntabwo tubibona neza ibyo dushaka ikibura Uburundi ntabwo duharirana neza nyine nk'uko tubyifuza ahubwo nta nubwo nari nanabizi ko imipaka yafungutse ntabwo nari mbizi mbanza hagifunze ntabwo mbizi ubundi bwo ntabwo tunabizi niba duhahirana niba imipaka yarafungwa ntirafungurwa rero ntabwo uri gupfa kujyayo n'uruzi ubu rwaruzi ugiye rwagutwara umupaka w'u rwanda n'uburundi uherereye nemba uri mu karere ka bugesera umuyobozi w'aka karere rishari mutabazi yabwira dijwi rya amerika kubaka umupaka wa nemba hanyuzwa ibicuruzwa bivuye mu rwanda yaduhaye ingero z'ibyuma byiganjemo za ferabeto bijyanwa mu burundi inkweto za purasitike ndetse n'ibinyobwa by'uruganda rwa skol uyu muyobozi yavuze ko kugeza ubu ibicuruzwa bituruka mu burundi aribyo bitaratangira kuza akaba atamenya impamvu yabyo mu tundi turere duhana imbibi n'uburundi nko mu ntara y'amajyepfo guverineri w'iyo ntara kayitesi alice yabwijwe rya amerika ko nyuma y'inama zinyuranye bakoranye na bagenzi babo b'i burundi ubuho ubuhahirane bwatangiye ku mupaka uhuza u rwanda n'uburundi uri ku kanyaru mu majyepfo y'u rwanda bijyanye n'ubuhahirane rero twe ku ruhande rwacu nk'u rwanda imipaka irafunguye n'ibicuruzwa biremerewe kugenda ibijyanye n'inzoga za sikoro birambuka amasafuriya ibicuruzwa bya surufo bikorwa n'uruganda rwa surufo n'ibindi kuko twe imipaka yacu irafunguye nta kibazo ariko ku ruhande rw'abaturanyi ntabwo ibicuruzwa byari byose byari byatangira kwinjira ariko harimo bimwe byinjira harimo imbuto ibitunguru amamesa itabi ndetse n'ubuki mu nama y'abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'iburasirazuba abayobozi b'inteko babwiye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru dushoje k'ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango butarabasha gutungana abayobozi ba EAR basobanura ko kugeza ubu hari ibihugu bitaroroshya urujya n'uruza bw'abaturage babyo kugeza ubu usibye abaturage b'u Rwanda Uganda na Kenya bagenderana bifashishije irangamuntu igihugu nka Tanzania n'u Burundi kubijyamo haracyakenewe urwandiko rw'inzira bita passport mu rurimi rw'igifaransa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro ejo
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabarizahe mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
amahoro y'imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm by'umwihariko tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi mu kiganiro cya none turaganira kuri bamwe mu baturage bashyira imbere imyemerere cyane cyane gufata umwanya munini basenga kurushaho gukora ku bemera bibiliya rero mu rwandiko paul yandikiye abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi haranditswe ngo musenge iteka ese gusenga yarashatse kuvuga ntugora mu masengesho ni ukujya gusenga umunsi umwe wagenwe n'itorero runaka gusenga iteka yarashatse kuvuga ni ukuhe rero nk'uko bisanzwe namwe muhabwa umwanya mugatanga ibitekerezo byanyu ngaho rero nimutubwire ese mwumva bikwiriye cyangwa se hari icyo bitwaye mu gihe umwe mu bashakanye afashe umwanya munini akawuharira amasengesho kuruta uwo gukorera urugo mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter yaje guhinduka x hose ni ukwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe nge muri kumva kuri mikoro tikaremera patrick mbahaye ikaze kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira ubundi ku bantu bemera bibiliya ivuga ko gusenga ari igikorwa cyera gihuza umuntu n'imana bakagirana umushyikirano ndetse kandi ko gusenga ari kimwe mu bikorwa bigaragaza imyemerere y'umuntu mu rwego rw'iyobokamana umuntu ashobora gusengera aho ariho hose n'igihe icyo ari cyo cyose kuko ngo imana iba hose haba mu nzu mu cyumba mu kazi mu nzira mu rusengero muri gereza ndetse no mu ishuri n'ahandi hose ngo imana yakumva mu rwanda rero nk'igihugu kitagendera ku mahame y'idini rutanga ubwisanzure ku madini ndetse n'amatorero yose mu gusenga iminsi izwi cyane amatorero n'amadini asengera mu rwanda tubona ko hari abasenga kwa gatanu kwa gatandatu ndetse yewe n'abasenga ku cyumweru iminsi ikaba ari izwi ya rusange abantu benshi bateraniraho gusa nubwo bimeze gutya hari abantu bamara iminsi yabo hafi ya yose mu cyumweru bari mu masengesho umwanya ukora ibindi bikorwa ukabura nko kwita ku muryango cyangwa se ukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere ndetse n'ibindi rero dutangira ikiganiro cyacu twari twabaje tuti ese mwumva bikwiye cyangwa se hari icyo bitwaye mu gihe mu bashakanye umwe mu bashakanye afashe umwanya munini akawuhorera amasengesho kuruta uwo ukorera urugo munyemerere nakire mugenzi wanjye bazi bagira firidawusi atugezeho bimwe mu bitekerezo umaze kohereza kuri iyi ngingo
mugenzi wanjye patrick arakoze kumpa umwanya reka mbanze nshimire abakunzi bacu baherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane abadukurikiye muri aka kanya mu by'ukuri ibitekerezo byanyu ndi kubyakira ari byinshi n'abatindiye reka mbere ku gitekerezo cya emmanuel hakizimana uherereye ikirehe we abona ko abantu kwirirwa mu masengesho amasaha menshi atari ko kumvwa n'imana kuko bishobora guteza ubukene n'imyiryane mu muryango bityo umugisha bamwe bavuga ko bakuyeyo ugahinduka umuvumo bityo rero buri wese asabwe gusenga nta na hamwe abangamye kandi umwanya muto undi mwanya akaba ari mu bikorwa bimuhesha inyungu undi nawe wagize icyo avuga ni jean niyo twizeye uherereye kicukiro aragira ati sinshyigikiye abajya gutakaza umwanya munini mu masengesho kuko ibyo dukeneye biri muri bagenzi bacu dukwiye kuba hari ibyo dukora bagenzi bacu badashoboye bigatuma babyifuza bityo bakaduha amafaranga rero cya gihe abantu batakaza basenga birenze urugero nicyo cyakatubyariye umusaruro gusa nabo si bo ni ubushukanyi bubera mu nsengero babumvisha kuboneka muri gahunda z'idini kenshi ari Imana ishima reka nshimire abakunzi bacu nanabashishikariza gukomeza kohereza ubutumwa
barakoze cyane abamaze kuduha ibitekerezo dukomeje n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi rero twifuje kumenya abayobozi b'amadini n'amatorero ndetse kandi n'abaturage batandukanye icyo bavuga kuri iyi myitwarire y'umwe mu bashakanye umara iminsi cyangwa se abamara iminsi yabo hafi ya yose mu cyumweru bari mu masengesho umwanya ukora ibindi bikorwa ukabura nko kwita ku muryango cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere ndetse n'ibindi mugenzi wacu nkuriza pacifique rero reka muhe umwanya atugezeho inkuru irambuye gusenga cyangwa kugira indi myemerere cyangwa imyizerere ni bumwe mu burenganzira ikiremwamuntu cyemerewe mu itangazo mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho umukono rigaruka ku mahame agendanye n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo yaryo ya cumi n'umunani ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo umutimanama no guhitamo idini ubwo burenganzira bukubiyemo umudendezo wo guhindura idini rye cyangwa imyizerere ye n'ubwisanzure yaba ubwe ku giti cye cyangwa ari mu muryango hamwe n'abandi ubu burenganzira ikiremwamuntu cyemerewe hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyankenye mu karere ka gicumbi bagaragaza ko hari ababukoresha nabi aho usanga hari abaturage bafata umwanya munini mu masengesho cyangwa indi myizerere kurusha gukora indi mirimo ibabyarira inyungu bityo bikagira ingaruka mu muryango ntabwo ukwiye gusenga igihe cyose kuko ibyo nibyo bivamo ubwangizi uwo wabuze ukajya gusenga akaba arimo umushakira kuko bigutandukanya n'umugabo kuko uba usenga buri gihe udahinga udakora bikagukurizamo n'uburayi ndetse wava ku wa mbere usenga ukageza ku wundi wa mbere ukaba uzi ko udafite umugabo ngaruka urabona n'igihe nk'umuntu ahereye kwa mbere ajya gusenga urugo rwe nta terambere rwagira gute rwageraho ushobora no kuba umwikubita wawuta mituweli aterekada kubera ko yakoze iki yabuze umwanya wo kuba yajya gushaka uko yagira uko yakorera urugo tera ubukene ubundi se gusenga ni uguhora mu rusengero ntukore imirimo yo mu rugo biteza ikibazo nyine baka- baka- bakagwana bakicana bibaho nyine bakigwa ba- baka- bagatera imvururu mu rugo kubera hakaza- hazamo n'ubukene nyine ntibahinge ugasanga n'urugo nta rukubura yigwa muri izo nsengero nk'umudamu atashye nijoro agasanga umugabo ari mu rugo wenda umugabo avuye nko kubaka gukora ubufundi umugabo yanamukubita umugore ubwo habamo ubutandukane byabamuhora iki amuhora ko yatinze Bi- buriya no no kuvuga ngo yego gusenga turabikunda ariko buriya umuntu agiye gusenga hari inshingano atabanje yakora ari amasengesho ntago yacamo ese ukuntu ingaruka yabamo uzishinga gusenga utahingira urugo rwawe abana bakicwa n'inzara gusa iyo si ingaruka mujya mubibona se nawe turabibona uzafata icyumweru ariko ugenda ngo uri gusenga ese urwo rugo ruzaba urugo ntabwo rwaba urugo ntago wahera ku wa- ku itariki ya mbere ngo uzarangize ukwezi uri mu masengesho ngo umuryango uzatere imbere ntago watera imbere watungwa n'iki mbarushimana ni izina twahimbye umwe mu baturage bo mu murenge wa nyankenke uvuga ko yahuye n'ikibazo cyo kuba bashakanye amaze imyaka itanu umwanya munini yarawuhariye kujya mu bikorwa by'amasengesho arasobanura ko byagenze n'ingaruka yahuye nazo jyewe n'abo twashakanye dusenga mu matorero atandukanye ku cyumweru ni amateraniro eh, ya rusange ku wa mbere hari aho bajya ngo ni mu byumba by'amasengesho ba- bakirwa iyo kaza ku mugoroba aboneka ku wa kabiri ku wa gatatu ni ukujya kwiga indirimbo ku wa kane ni amasengesho ku itorero ku ku rusengero rwabo ku wa gatanu ashobora kubonekaho gato cyangwa akajya gusura abandi bantu bakajya gusengana mu ngo zabo ku wa gatandatu ni ugusubira ku rusengero kurepeta ibyo bintu rero ugasanga bisubiza urugo inyuma Ibyo- ibyo yakabaye akora cyangwa se yakabaye amfasha kuko nkanjye ntabwo nkunda kuba mpari nanjye mba nagiye guhigira urugo hari umurimo nkora wenda si ngombwa ko nawuvuga eh, ariko ni umurimo winjiza dufite abana twifuza ko ba- batera imbere ariko ugasanga ibyo ngibyo nta- ntabwo bimureba kandi azakenera igitenge tuzakenera isukari tuzakenera amafaranga y'ishuri urabona amashuri ari gutangira ariko ukabona buri gitondo arimo aragenda ikigoroba aragiye n'uwo mwanya abonye wenda ku mugoroba ngo yaba ari gukora ikintu hakaza mugenzi we basengana bakaba bagiye muri ibyo byabo icyo kibazo mwigeze mukiganiraho bijyanye n'umwanya munini atakaza ajya gusenga mbo iyo ngingo tujya tuyiganiraho ariko akazana bya bindi byo muri bibiliya akambwira ngo yesu yaravuze ngo musige ibyanyu munkurikire ngo kandi abazankurikira ngo nzabahemba ngo niyo mpamvu natwe ibi ngibi byo guhibikana by'isi n'ubundi tutazabigendana mu ijoro tugomba kubyihorera Eh, imana ikajya imenya ibyacu ubona ari izihe ngaruka byakugezeho kuba afata umwanya munini ajya mu masengesho njye nakoreye uruhushya rw'agateganyo ndayibona nkoze rimwe numvaga nshaka kuba nashaka kategori kugira ngo nibura nziteze imbere ako kazi nkora kandi kuko katampa amafaranga menshi kamfashe mbone urwo ruhushya rwa burundu hanyuma njye mbo ninjiriza urugo ariko kwi- kubera njyewe ari njye nita ku rugo cyane ntabwo byakunze uruhushya rwanjye rwahise ruba expired ubwo urumva izo ni ingaruka ziguma zi- zinkurikirana kubera icyo kibazo cy'umufasha wanjye uhugira mu kugenda mu masengesho cyane umwanya wose akawumarira aho ngaho ubona ari izihe nama wagira imiryango cyangwa abashakanye muri rusange Eh, nibasenge ariko bagire n'umwanya wo kwita ku rugo Ba- bashake ibyo urugo rukenera bashake ibyo abana bakenera kuko niba umuntu niba umugabo cyangwa umugore bose reka mbavugeho azafata umwanya akigendera ntabwo umuntu umwe azita ku bana yite ku matungo yite ku mirima yite no ku byambarwa n'ibiribwa ntabwo ibyo bintu byatuma urugo rutera imbere arikidikoni murindwa mark umuyobozi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu karere ka gicumbi avuga ko gusenga cyangwa kugira indi myemerere bidakwiye kubangamira inyungu n'imibanire by'abagize umuryango imana yaremye umuntu mbere na mbere i- ijye kurema isi yabanje kurema ibindi byose umuntu nawe murem- iramurema ah, kandi irangije kumurema imushyira muri edeni ntabwo yashyize- yamushyizemo ngo abemo gutyo gusa ahubwo yamuhaye inshingano inshingano ikomeye dusanga mu gice cya kabiri cyo mu itangiriro umurongo waho wa cumi na gatanu ugira uti uwiteka imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde rero imana umuntu imana yaremye yamuhaye n'inshingano zo gukora rero agomba gukora kugira ngo yiteze imbere agomba gukora kugira ngo abeho nubwo akwiriye gusenga akwiriye kubaha imana ariko kubaha imana kugomba kugendana no gukora usanga hari bamwe usanga hazamo kudasobanukirwa neza icyo twakwita nk'ubuyobe ndetse bamwe bakabyitira ko ay- ba- bakunda imana bakurikira imana basenga imana ariko wacengera wakwanariza neza ugasanga mu by'ukuri harimo ubuyobe ntabwo rero ubundi abantu bemera imana bakagombye guhuza abantu bemera imana bakagombye kugira imyumvire imwe kuko imana niyo soko y'ibyiza imana niyo soko y'imigisha abantu bakumva ibintu kimwe iyo batabyumvise kimwe rero nta handi biba bituruka ni ku mubi ushaka kuyobya abantu abayoboke b'amatorero n'amadini bitware gute mu guhuza imyemerere yabo n'iterambere ry'umuryango abayoboke b'amadini inshingano zabo nyamukuru ni ukuyobora abantu kandi tubayobora mu byiza ni ukuyobora abantu tubigisha ni ukuyobora abantu tubakangurira iterambere mu buryo bwuzuye iyo tuvuze iterambere mu buryo bwuzuye tuba tuvuze iterambere mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bwa roho cyangwa mu buryo bw'umwuka iby'umwuka bikagendana n'iby'umubiri ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bigendana iyo umuntu ameze neza mu mutima mu myemerere ye anezeza imana aba akwiriye no gukora kandi agamije n'iterambere kugira ngo agere kuri ya mibereho myiza imana yifuza umukirisitu ni ukora agaharanira iterambere umukirisitu ni ukoresha impano ze imana yamuhaye agakoresha n'igihe cye imana yamuhaye akakibyaza umusaruro kuko mu bintu imana izatubaza nabyo birimo ko naguhaye ubwenge wabukoresheje ute ko naguhaye igihe cyanjye wagikoresheje ute ko naguhaye amahirwe wayakoresheje ute Dukwiriye- dukwiriye kuzirikana ko mu by'imana izaba z'abantu nabyo birimo nubwo umuntu afite uburenganzira bwo kwisanzura mu mitekerereze mu myemerere no mu guhitamo idini mu ngingo ya mirongo itatu na karindwi yo mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu mwaka wa bibiri na gatatu nk'uko ryavuguriwe muri bibiri na cumi na gatanu mu gaka kayo ka kabiri kavuga ko kwamamaza ivangura rishingiye ku isanomuzi ku karere ku bwoko cyangwa ku macakubiri ayo ari yo yose bihanwa n'amategeko nkuru nziza pacifique ku bw'ikiganiro ejo
ngahe nguko rero ati ntabwo wahera ku itariki ya mbere ngo uzarangize ukwezi uri mu masengesho udakora ngo umuryango uzatere imbere dushimiye cyane rero ibitekerezo by'abaturage bo mu murenge wa nyanyenye mu karere ka gicumbi batubwiye ko bo batemeranye n'abakoresha ubu burenganzira bwo gusenga bagafata umwanya munini mu masengesho kurushaho gukora indi mirimo ibabyarira inyungu bityo bikagira ingaruka ku muryango dushimire kandi uwahawe izina rihimbano mbarushimana wo mu murenge wa nyanyenye waduhaye ubuhamya bw'uko uwo bashakanye amaze imyaka itanu umwanya munini yarawuhariye kujya mu bikorwa by'amasengesho bityo bikaba byaratumye iterambere ry'umuryango wabo ridindira kubera ko ari we wenyine ukora reka tunashimire kandi arishidikoni murindwa maka umuyobozi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu karere ka gicumbi yifashishije bibiliya yatubwiye ko n'imana iri mu muntu yamuhaye inshingano zo gukora anatubwira ko kandi imyemerere idakwiye kubangamira inyungu n'imibanire by'abagize umuryango inshuti bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye ngaho nimutubwire nanone ese mubona bikwiye cyangwa se hari icyo bitwaye mu gihe umwe mu bashakanye afashe umwanya munini akahora mu isengesho kuruta gukorera urugo mukomeze mutwohereze ibitekerezo byanyu kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri mu gihe murimo muratwohereza ibyo bitekerezo byanyu reka dufate akaruhuko gato nge ndagaruka mu kanya
nubwo kenshi ducumura tukubabaza bikabije wowe utinda kurakara ntabwo uhita utwitura uduhane uduce ni wowe mubyeyi w'ukuri
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho hagarukiye igice cya mbere cy'ibiganiro byari biremeshejwe muri kino gitondo na joy diane ninahazwe sindabasize mwenyene ndabasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo yakoze na